radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi abantu baba mu mazu ijana na mirongo irindwi yo muri karitiye kibenga zone kinindo mu mujyi wa bujumbura barayahunze kubera umwuzure watewe n'uruzi kanyosha ikibazo rero nibaza yuko cotorerwa umuti mu buryo bwo kuzana imashini ikaza ikaruha profondeur ikagira curage kuko ubo ruzi nta n'abarokozi barukoreramo muvuga yuko umusenyi uko uva hariya ruguru ushika wuzura wuzura wuzura ona ino hepfo rero twebwe duca tuba victime y'amazi acasanzara umwe mu baturage bo mu kibenga muri leta zunze ubumwe za amerika imbeho urubura n'imiyaga ikonje bimaze guhitana abantu barenga mirongo itandatu abenshi muri bo nabo muri leta ya new york Jenaide Ntiranyibagira wigisha muri kaminuza ya Buffalo mugume ku maradiyo yanyu ikindi kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa hindwi gushika isa hindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi abantu baba mu mazu ijana na mirongo irindwi yo muri karitiye kibenga muri zone ya kinindo mu mujyi wa bujumbura barayahunze kubera umwuzure watewe n'uruzi kanyosha inkuru irambuye desire hatungimana abanyagihugu batewe n'uwo mwuzure ubu bari mu maganya ntangere bamwe baraye ku biro by'igipolisi mu kinindo abandi kugeza amagingo aya ntibararonka aho baba irakiza esperance umwe muri batanu baserukira abandi mu ntwaro aho mu kibenga amenyesha ko ibyabaye biteye agahinda asaba leta kwihutira kubafasha bakaranka aho baba muri kino gihe amazu yabo acuzuye amazi twararengewe twarabuze ibyo tuvuga kuko abenegihugu nta kintu na kimwe bigeze basohora kuva ku matera basohotse uko nyene ibintu byinshi byarononekaye na gahombo na marira mu benegihugu byabaye giturumbuka baryamye basinziriye ikintu ciza twashimye nk'abajeje intwaro nta muntu n'umwe yahasize ubuzima abantu barahunze barara mu mihana turabaha indaro hafi yacu canke mu bandi bakarara mu barabara muri rusangi si bato bato si abanyene impango birababaje cane esperance irakiza asaba kandi leta ko yobaronsa imashini yoza kuziburura imifurege kugira amazi ashobore gufata inzira yoye kuguma yinjira mu mazu amenyesha ko imvura ibandanya igwa kandi ku bwinshi uno munyagihugu waho mu kibenga yatewe n'uwo mwuzure na wenyene abibona uko ikibazo rero nibaza yuko cotorerwa umuti mu buryo bwo kuzana imashini imashini ni ikintu cyihuta rwose ikaza ikaruha profondeur ikagira curage kuko ubo ruzi nta n'abarokozi barukoreramo muvuga yuko umusenyi uko uva hariya ruguru ushika wuzura wuzura wuzura ona ino hepfo rero twebwe duca tuba victime y'amazi acasanzara kugeza kuri uno wa kabiri mu gatondo abo bahuye n'ivyo vyago nta kintu bari bwafashishwe abajejwe ubutabazi bw'ibanze mw'ishirahamwe ko wahuje ritabara imbabare nibo bari bamaze kuhashika bundo yidesire yamenyesheje ko muri kino gihe bariko bigisha abo bahuye n'ivyo vyago uko bokwigenza kugira birinde ibiza bikunze gukurikira bene ivyo bihe twasanze amazu menshi amazi ariyo yinjiye ibi rero bica bigira ingaruka mbi ku buzima kuko bwiherero buca nonekara amazi yo hasi nayone agaca yandura mugabo ubu icyo turiko turihutira ningene twokinga inkurikizi zibi hacakurikira burya y'ibi bibaye indwara zitandukanye arico gituma ubona twakoranirije abantu batari bake kugira tubigishe ingene bashaka kuvyikingira ubwa mbere kugerageza gupompa kugira ngo ahari amasoko y'imigera hose hasambuke hanyuma n'ingene amazi banywa bashobora kuyatunganya kugira ngo ubuzima bwabo bugume ari ubuzima bwiza umwigisha wo muri kaminuza Bernard Sindayihebura yanonose ivyigwa bijanye n'ibidukikije amenyesha ko vyose bituruka ku bantu bubatse aho amazi yategerezwa guhurira ava mu misozi mu gihe imvura yabaye nyinshi imbere y'uko yisuka mu kiyaga Tanganyika amenyesha ariko ko naho habaye amakosa abo bantu atarabo guheba arasigura icokorwa ubwa mbere nuko ugo ruzi borugazura bakarugazura kugira ngo rusubire kugenda neza eh, rud- rudatuma ruko rug- ruca hirya no hino hanyuma rudasubira no guca hejuru rero ikindi naco abandi bakora baca bagubakira bubaka uruhome mu gifaransa bita digue ubwo rero urwo ruhome baragwubatse rumaze imyaka myinshi ku ruzi mutimbuzi ni uruhome runiniya cane gushika ubu abantu baba iruhande ya mutimbuzi nta kibazo bafise na gatoya rero ivyo rero mugabo cane cane vyihutirwa ubwa mbere ni uko borucira inzira hanyuma bikanyaruka iyo myuzure yateye aho muri karitiye ya kibenga yavuye ku mvura yaguye ku bwinshi mu bucagucagu bwo kuri uno wa mbere abantu bikangura basanga ibintu byabo bireremba mu kirere bamenyesha ko amazi yabateye y'uruzi kanyosha rwataye inzira yaduze ku rugero rw'imetero yose ivyononekaye kugeza ubu vyose ntibiramenyekana uko bingana abantu amazu yabo yatewe n'ayo mazi bavuga ko ibikoresho byo mu nzu batunze atana kimwe bashoboye gusohokana si ubwa mbere abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura bategwa n'imyuzure mu mwaka uheze ababangamiwe gusumba abandi nabo muri zone gatumba na kajaga aho abanyagihugu banenga ibihumbi icumi bataye izabo biturutse ku myuzure abanyagihugu n'ubu bamenyesha ko barara ntibuca kuko atacakozwe kiboneka cotuma batekana muri kino gihe imvura yasubiriye kuba nyinshi desirato ngimana kigali ijwi ry'amerika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aremeza ko abategetsi benshi barimo gusabwa gusubiza amafaranga bari baribye mu mutungo wa leta inkuru irambuye Eloge Wirikaneza perezida ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari ugusubiza agateka k'igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira amenyesha ko haheze imyaka itari mike uburundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu aho abatari bake batangazwa n'ingene abarundi baryana kandi basangira ururimi abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere yatangaje kwika ari igihe cyo gusubiza igihugu mutamana uburundi cyabaye igihugu cy'umwizero twari twarihaye amenyo y'abatwenzi amahanga yasuzugura abarundi hariho igikorwa turiko turi kuri operasiyo agateka erega twarasuzuguritse nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwaco rukinira noneho ntitwataye agateka aha perezida ndayishimiye yari ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe intwari mu gisagara ca bujumbura izina cahawe na nyakwigendera perezida nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda hibukwa imyaka mirongo itanu n'indwi uburundi bwari bumaze bwikubukiye ico kibuga kera kikaba cahora citirirwa umuganwa ruwi rwa gasore yarondeye independance y'uburundi ico kibuga ubu kiriko kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu mu myaka iheze cari casubiwemwo ariko ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru kw'isi fifa risanga kitari ku rugero rwemewe umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi vyatewe n'abantu badakunda igihugu yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayaseheye mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusangi yasiguye ko umuryazi w'amafaranga y'amarundi mu yariko yubaka ico kibuga yawushikuye mu vyara vya bamwe mu bategetsi atashimye kuvuga amazina baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura none yatubereye umushinge wo gutangwa umuriyaridi muramwe twagarura mugano ubu ntitwahejeje abazi ko banyonoye tuguma tugarutse ni mu mvugo ruhombo raba ivyubatswe n'umuriyaridi vyari vyagiye mu mufuko w'abantu badashikana batanu ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi canke ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu c'amavukiro kuri uyu wa kabiri aho mw'ikambi ya mahama mu rwanda babigarutseko mu mubonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi albert hatungimana buramatari w'intara ya kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi wiwe ati ngurandabiye ndahunze mu nyuma agaca yigarurira yanzu agaca yigarura rya tungo wagira ngo urabubwira ati ngire mu nkuku ngwewe ngwe imbere ya kure zarabarishije ngute ngure tupa kumbe iyo se tuyigarure zahe gitwara yagusigiye sibyo ibyo bibazo rero turabizi benshi bariko baravuga n'abandi basizeyo ati ari mu bintu vyiwe nimuze mubiture buramatari buramatari agusubize mu vyawe ariko abo babwirwa basa n'uko badashaka kuva ku izima aba ni babiri mu baserukiye impunzi ugaragara ntabwo icyo twaruka turakiye ntagenda ikintu tukicaye tuvuga bitakivuga twereka ko turungana mu byo urakora bakora cyane twinshi umukuru w'igihugu mu minsi avuga ko arira ntabwo bagenda bamuheze igihugu se yarishyura gusanga umukuru w'igihugu arira n'abaturage bakarira reka tubasabe ba nyakubahwa ko muri ibibera mu ntara perezida ntabimenya hari abicwa ntabimenye mugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'uburundi mumuhoze amarira kandi natwe tuzoba duhoze imana ibahezagire Gabriel Rusiyeri yatwara ishyirahamwe Oricome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta uku niko yabisigura ijwi rya Amerika nibaza yuko dusa n'abariko baraduga naho tukiri kure cane jewe nofata mfate kuri mu bita eshere kuvuga yuko ubusa turi hasi cane cumi turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri kane twarasubiye inyuma cane mu mwaka bibiri na cumi na gatanu tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hazoba amatora azira igiturire kurenganya n'ibindi n'ibindi ihimiriza rya perezida ndayishimiye mu kubaka ico kibuga rimaze gutuma hegeranywa miliyaridi hafi atatu y'amafaranga y'amarundi nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje umukuru w'igihugu akaba yijeje ko umunsi wahariwe akazi uhimbazwa ku itariki ya mbere ukwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice perezida ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe nyamara nk'umwe bwa buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu burundi buri mwaka bwavuze ko hakiri agahaze mu gisata c'intwari ibereye no gutunganya imigambi ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye ko izo nzitizi zizovaho na rijya hari ishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri perezida byo guhindura ingendo eroje burikaneza ijwi rya amerika tukiri mu burundi haravugwa ikibazo cyo gutandukana kw'abashakanye mu mujyi wa bujumbura muri uyu mwaka ingo zirenga magana atatu na mirongo itatu zarasenyutse ibyo biremezwa n'ubushinjacyaha bw'u burundi inkuru y'ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ishirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu burundi rimenyesha ko ikibazo co kwahukana na cane cane mu gisagara ca bujumbura cabaye ndanse ivyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga prime mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe mu gihe risanga ibintu vyo kwahukana mu burundi cane cane mu gisagara ca bujumbura vyabaye ndanse muri iyi mesi ivyo tubivuze twisunze ibiharuro dufise mw'ishirahamwe ryacu honest ton frere vyatangajwe n'inzego zibijejwe mu burundi izo nzego zasanze umwaka gusa uwo mwaka nyene bibiri na mirongo ibiri na kabiri gusa eh, muri meri ya bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika amajana atatu na mirongo itatu na zitandatu biciye mu byo bita divorce mu makomine atatu gusa agize meri ya bujumbura ivyo bitigiri vy'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara ca bujumbura ariyo ntahangwa muhana mukaza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri zigera ku majana atatu na mirongo itatu na zitandatu vyemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacaha bw'uburundi agnes bangira icenge muganga prime mbarubuke yarongoye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi na abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo ubwa mbere ni uko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura tukongera ko ibi byuko abubakanye bamwe bamwe b'iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira wo kuyaga w'ikiyago iyindi mvo iriko irabituma ni yuko usanga abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa refiance nabone batagihana umwanya ukwiye wo kuganira no gutunganya neza kazoza kuri urwo bagiye kubaka urwo arirwo kandi abandi ugasanga bakunze kuwuha cane cane amarezo sosio nyene ni ukuvuga amatelefone usanga bamaze kubakana rero bashitse mu rugo bibacanga kubera bataba barabivuganye ko vyinshi ibibazo bishobora kubashikira mu rugo iryo shirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro vy'ingo zahukana ryatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu ku rundi ruhande umukenyezi Aline Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango mu biganiro agize iminsi aremesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo urugo ntirushoboka imana itarimo abantu bataye imana banka imana banka kuyihamagara mu rugo kandi ariyo shefu atari imana imanutse ngo bagire umwe ninde yobishobora kuko bavuga ivyawe nakavuga ivyiwe tuje kuri plage je nkeneye kuryama eh? reka kuvuza iradiyo nkeneye gusinzira uje nanje nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mariage hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kubiwanyu mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukoranira mu rugo rwabo nagomba ndakubwire ko vyamaze ingo bidisambura muramuka zawe ashitse mu rugo agenda kubwira ko guponda ngo urya mugore wa ni kimwenyi nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramuka zawe cyane ijwi rya amerika ryavuganye kandi n'urongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abagabo no kurwanya ihohoterwa abakorerwa mu ngo rikorera mu ntara ya kayanza nduwimana boniface yatumenyesheje ko abagabo aribo benshi cyane basaba kwahukana kandi ugiye kubiraba usanga n'ibitigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu n'abagabo abagabo rero eh, bararemerewe cyane barananijwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko nta nzego na zimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe inyifato Nduwimana Boniface asigura kandi ko abagabo badafise aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko abarengera bityo akemeza ko abagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze ico tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko urubanza eh, ruciwe eh, rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo ntiruheza ngo ruje mu ngiro byihuta ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushigwa mu, mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza urwo rubanza ziranyaruka cyane kurushira mu ngiro iruhande yo gusaba kwahukana hagati y'abubakanye bitewe no kutumvikana amashirahamwe akurikiranira hafi ingo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo guta ingo kwica abagore canke abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise ayo mashirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mu bubakanye uburizwamwo na mugenzi we Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali nongereho ko mu rwanda raporo ibikorwa by'ubucamanza umwaka bibiri na makumyabiri na rimwe bibiri na makumyabiri na kabiri igaragaza ko ikibazo cyiganje kuruta ibindi mu manza mbonezamubano ari ugutandukana burundu kw'abashakanye aho kingana n'imanza ibihumbi bitatu magana atatu na makumyabiri n'ebyiri ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri gitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri leta zunze ubumwe za amerika imbeho urubura n'imiyaga ikonje bimaze guhitana abantu barenga mirongo itandatu abenshi muri bo n'abo muri leta ya new york mugenzi wacu oriane tangisha akavuganye na professeur zenaide ntiranyibagira ukomoka mu burundi akaba yigisha muri kaminuza ya leta ya new york mu mujyi wa buffalo ibihe ntibimeze neza mugabo ni ukuri turashima imana kuko turacari bazima kuko hariho benshi batashoboye kubaho bitavye imana igihutsi c'urubura imbeho umuyaga bimeze nabi cari giteye ubwoba kandi urabona caje hageze iminsi mikuru ya noheli abantu benshi ko bitegura kuja mu miryango vyaje n'ukuri bimeze nabi n'ubwabe tu- tubibonye je nari maze imyaka hafi mirongo ibiri n'itanu irenga muri amerika twaba tugira neje nyinshi aha muri buffalo twagira urubura rwinshi turazwa imbere washaka hano ko turonka nyinshi mugabo i- iyo aza aragahebuza Mm, none ubu unye mumeze gute muri mu nzu yanyu byifashe gute canke mwarashoboye guhunga bo ntidushobora kuba mu nzu yacu ubu kuko amata- a- amatara yacitse ku wa gatanu mu gatondo kandi amatemperature canke ama- ubu n'ubukanye burarengeje ni ukuvuga harakanye rwose ku buryo ntitwashobora kuguma mu nzu umugabo twe twagize imana turonka iyo duhungira ku babanyi bo bagumye bafise ubumeme novuga ati ni ubumeme kuko ah, urabona ko twese kenshi dushusha kuri gaze hanyuma iyo gaze no kugira ngo ikore bisaba gukoresha n'umuyaga nkuba rero ntitwari gushobora kuba turi mu nzu kuko harakanye cyane hamwe wumva imbeho nyene no mu magufa igushikamo twe twagize imana rero tugira umubanyi mwiza rwose yitwa imakurata I- kugira dushike iwabo ni iminota itatu mugabo uwo munsi kugira tubashikire twaramaze hafi nk'isaha cabibaza rero turi hanze muri iyo mbeho tugira imana y'umugabo waza aradutegera imodoka ntivyakunda gutwara imodoka kuko ntihabona na gatoyi ni ukuvuga ubona imbere yawe ni zero visibilite ni zero nta kimwe ushobora kubona kandi imbeho n'umuyaga n'umuyaga ntidashobora ko tugira mugabo twagize bwa turashikayo abantu benshi batagize amahirwe nk'ayo babaye bloke mu mazu haguma bakanye abantu benshi basanga bamaze ku- ubu turacari ngaho mu buhungiro bwa mu muryango none murashobora gusohoka mukajya kurondera icyo mufungura canke hagize ikibazo kiba murize yuko bashobora mushobora gutabagwa iyi minsi yose iheze kuva kuwa gatanu nta serivisi dijitali zari zihari amamangazini yose yari yugaye bari badutegurira batubwira ati bizaba bimeze nabi musume mwitegure mugabo udafise aho ubiteka urumva ntaho ubiteka hama rero nk'abafise ingwara zituma bagenda kwa muganga amambiransi ntashobora kubashikira mugabo ubu unye ibintu bimwe bimwe atari kugurura amamangazini ariko aratangura kugurura muga si menshi kuko ni ukuvuga mwibarabara ntushobora kurengana ni umusozi wa ni umusozi w'urubura hama rero abantu bi- b'igisoda barya bafise ibi- ibikoresho bikomakomeye nabo nyene baragerageje kuza ku- gutabariza abantu nabo nyene ugasanga babaye ba- babuze iyo baca urumva vrema nico tuma na guverineri wacu Hulk Hocker yarahevye aradeklara nyene ko ari ibintu bidasanzwe barasaba abantu benshi baze gu- gufasha bava muri canada canke bava muri andi maleta mugabo gushika nk'ubu tuvugana ntidushobora kuva mu nzu kuko deja nk'ubu nka muri vile yacu ya bafaro hari hacugaye imodoka ntizemewe kuja mw'ibarabara ni ukuvuga ko ugiye mw'ibarabara barashobora guha itike ni ngombwa yuko abantu rero bavyubahiriza kuko ah, abantu batagumye mu mazu kugira ngo abantu bagira ivyo bimashini baze ku- gu- gu- gukura abantu ba- bari bloke mu mamodoka canke bakureho iyo misozi ya neje ntituzoshobora kuronka aho duca Mm.
urumva ni ngombwa nka aeroport zo zirugaye iwacu nta ndege ishobora kuhaca nta- nta ndege gushobora kugwa canke ngo idekore kuko umuyaga wari mwinshi ah, kandi nta muntu ari kuronka aho aca
radiyo y'ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo ikiganiro mutegurirwa na toma kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ibigo bibiri bikomeye mu bukungu bw'isi byavukiye icyarimwe ariko biratandukanye ni banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari turarebera hamwe muri make cyane uruhare leta zunze ubumwe za amerika yabigizemo kuva icyo gihe kugeza n'ubu ikaze mu kiganiro amerikana tubanze turebe ariko tuvunagura amagambo amavu n'amavuko kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane abahagarariye ibihugu mirongo ine na bine byo ku isi bateraniye mu nama ahitwa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba muri leta zunze ubumwe za Amerika icyo gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari igice hagati n'amabuye ariko abayobozi b'isi bo bari baratangiye gutekereza uburyo isi izazanzamuka ikisana igasana ibyangiritse no kongera kwiyubaka nyuma y'intambara inama ya Bretton Woods yageze ku mwanzuro ko ubufatanye n'ubutwererane mu by'ubukungu ariyo nzira yonyine iganisha ku mahoro n'iterambere yarangije ishinze ibigo bibiri ikigega mpuzamahanga cy'imari Fonds Monetaire International FMI na banki mpuzamahanga y'iterambere no gusana isi Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD. FMI ifite inshingano zo guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu by'amafaranga, gukora ku buryo ubuzima bw'imari budahungabana ku isi, koroshya ubuhahirane no kurwanya muri rusange ubukene n'ubushomeri. Naho BIRD izwi cyane nka banki y'isi yose, nubwo mu by'ukuri banki y'isi yose ifite n'andi mashami atandukanye na BIRD ishinzwe gutanga inguzanyo ubwishingizi bw'inguzanyo no gutanga inama cyane cyane ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere nk'uko tubisanga ku rubuga rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ibitekerezo nyamukuru fmi na banki y'isi yose byubakiyeho bituruka ku bahanga mu by'ubukungu ba leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byahawe ingufu n'ibyemezo bya perezida franklin delano roosevelt wa amerika na minisitiri w'intebe w'ubwongereza winston churchill mu nama yiswe atlantic conference bagiranye mu kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri abayobozi ba za minisiteri z'imari z'ibihugu byabo byombi bari bamaze kunoza neza ibyo bitekerezo no kwandika inkingi na sharpante z'ibigo mpuzamahanga by'imari bifuzaga byo gufasha ibihugu bifite ikibazo cy'imari hakurikiyeho inama mpuzamahanga zitabarika kuri ibi bitekerezo nyine n'imigambi ziza kubyara rero iyi ngiyi y'i Bretton Woods nayo yabyaye amasezerano ashinga FMI na banki y'isi yose iyi nama ya Bretton Woods nayo yakurikiwe n'imihango yo kwinjiza amategeko remezo ya FMI na banki y'isi yose mu mategeko bwite ya buri gihugu ibyo bita ratification mu gifaransa inteko ishinga amategeko congress ya leta zunze ubumwe za amerika yabikoze mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ibihugu byahaye umugisha wa nyuma watumye fmi na banki y'isi yose bivuka ku mugaragaro ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu kuri fmi byari makumyabiri n'icyenda icyo gihe nyine naho kuri banki y'isi yose byari makumyabiri n'umunani nyuma yaho ibindi bihugu kimwe n'ibyagiye bibona ubwigenge bikemerwa no mu muryango w'abibumbye loni nabyo byagiye byinjira no muri fmi no muri banki y'isi yose muri iki gihe byombi fmi na banki y'isi birimo ibihugu ijana na mirongo cyenda buri cyose fmi na banki y'isi yose byombi kandi bikora nka koperative mpuzamahanga ni ukuvuga ko buri gihugu gifitemo imigabane ijwi ry'amerika kuva fmi na banki y'isi byavuka mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu rero leta zunze ubumwe za amerika ibifitemo uruhare runini leta zunze ubumwe za amerika yabaye ku isonga mu bitekerezo no mu mirimo yose byabyaye fmi na banki y'isi urubuga rwa minisiteri y'imari ya amerika rutubwira ko leta zunze ubumwe za amerika ariyo ifite imigabane myinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose ku rwa banki y'isi turahasanga ko kuva banki y'isi yavuka buri gihe perezida wayo ni umunyamerika ushyirwaho n'umukuru w'igihugu cya amerika akemerwa n'inama nyobozi ya banki y'isi yose board of directors rusobanura ko leta zunze ubumwe za amerika ariyo naho ifitemo imigabane myinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose ruvuga kandi ko amerika aricyo gihugu cyonyine rukumbi gifite muri banki y'isi ububasha bita veto ku byemezo bimwe na bimwe ni ukuvuga ububasha bwo kubiburizamo bityo ifite uruhare rw'umwihariko mu birebana n'imigambi imwe n'imwe igenga isi ariko rero si aho bihagararira leta zunze ubumwe za amerika ifite n'uruhare runini mu bisubizo by'ibibazo byugarije isi nko mu rwego rwo gutanga inguzanyo isaba inyungu ntoya cyangwa guha ibihugu bikennye amafaranga y'ubuntu amerika kandi itanga imari itubutse binyuze nyine muri banki y'isi mu migambi yo kurwanya covid cumi n'icyenda n'inkurikizi zayo mu nzego z'ubuzima n'ubukungu sida igituntu na malariya no mu migambi yo guteza imbere ubuhinzi uburezi abari n'abategarugori ikoranabuhanga ridahumanya ikirere hose ku isi nyamara rero abahanga mu bya diplomasi bemeza ko nubwo amerika iremereye cyane muri fmi na banki y'isi mu by'ukuri ibi bigo si utwana twayo yakwitegekera cyangwa se ngo ikoreshe icyo ishaka aho ishakiye n'igihe ishakiye ibi bigo ubwabyo byishyiriyeho ingamba zo kwigenga no kwitandukanya na politiki z'ibihugu bya rutura ikindi leta zunze ubumwe za amerika igomba kujya inama no kumvikana n'ibindi bihugu siyo yonyine rero ifatira ibyemezo fmi na banki y'isi yose nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye rwose ko mwagikoze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kandi y'indi murakaraba
ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara hamwe na hone diane tana wafashe kukibagezaho mbashimwe mwese kuba mukurikira radiyo y'ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi abatwumva buri munsi muri mu ntara ya karusi ngozi gitegana cy'ibitoki mwese mwese muzagire umwaka mushya muhire uyu munsi nawo ubabere mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo bagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri